muteze amatwi ijwi ry'amerika amakuru n'ibiganiro tubafitiye kuri iyi saha kuri mikoro muri kumwe nanjye fide niyo ngabo kaze mu biganiro n'amakuru twabateguriye
twaje kuraba ko dukomeye hamwe twasanga turwaye two kwihangana tuyasaba yuko boza bakatwegera bakaza batwiza ingene twokwitwara neza uwo ni umwana wo mu ibarabara inyuma y'uko yipimishije umugera wa sida iyi nkuru n'ayandi makuru yo hirya no hino arimo akamo k'umugwi wigenga ujejwe itohoza w'ishyirahamwe mpuzamakungu ku bijyanye n'agateka ka muntu byerekeye burundi nuko inteko za leta ya iraq zashyitse hagati mu gisagara cya faruja hamwe n'igandagurwa ry'umushingamateka mu bwongereza turayagaruka ko mu kanya gatoya cyane amakuru yo hirya no hino twabateguriye inyuma y'uko barangije urugendo mu burundi abahinga batatu b'ivyerekeye agateka ka muntu bo mu mugwi wigenga ujejwe itohoza w'ishirahamwe mpuzamakungu undi ku vyerekeye burundi mu mfunyapfunyo unib basavye ko haba intambwe ziboneka zigenewe guhagarika uruhagarara ruri mu gihugu christophe haines umwe muri abo bahinga ayoboye umugwi unib avuga ko imwe mu ntambwe ziboneka zabaye kuva mu ntango z'umwaka ari ukugabanuka gukomeye kw'igitigiri cy'abantu bagandagurwa amenyesha ko bavyakira neza cyane amenyesha ko bandanya gutera kama impande zose guhagarika ugukoresha ubwicanyi nk'uburyo bwa politiki yamara christophe hens avuga ko abantu batokwitiranya agahengwe kagereranye kahari muri iki gihe n'umutekano wo mu gihe kirekire kiri imbere pablo dogrieff wundi muhinga w'umugwi wigenga ujejwe itohoza ku vyerekeye agateka ka muntu w'ishyirahamwe onu ku bijanye n'uburundi amenyesha ko impungenge zikomeye zerekeye agateka ka muntu zikiriho kandi ko ataye ibimenyetso ko kuzimanganya abantu no kubafata bunyamaswa vyagabanutse atangaza ko kudahana kwityozwa ry'agateka ka muntu ryabaye muri kahise no muri ibi bihe bikibonekeza cane muri ibi bihe abahinga b'umugwi unib batangaza kandi ko abanyepolitike batari bake bagipfunzwe kandi ko gufata abantu ikivunge byasubiye kwiyadukiza mu minsi ya vuba ibintu bigeramiye cyane cyane abanyagihugu basanzwe harimwo abana batangaza ko mu bice bitandukanye by'igihugu abana b'abanyeshuri bahagaritswe canke barirukanwa mu mashure kubera amasanamu y'umukuru w'igihugu ibitabo vyabo Uh, ari mu bitabo byabo yasibanganijwe bamwe muri bo bashobora gufungwa imyaka cumi abo bahinga bamenyesha ko bazobandanya gukurikiranira hafi ico kibazo inteko zidasanzwe z'igihugu cya iraq zasubiye gufata ikibanza kirimo inyubakwa za leta mu gisagara cya faruja cyari mu minwe ya leta ya kisilamu uno munsi ku wa gatanu ivyo bibaye inyuma y'ingwano yari imaze hafi y'ukwezi inteko z'igihugu cya iraq zifashijwe n'ibitero vy'indege z'ingwano z'urunani ruyobowe na leta zunze ubumwe za amerika zashoboye gutuza abagwanyi ba leta ya kisilamu mu gice cyo hagati mu gisagara cya faruja umutegetsi mukuru w'igipolisi cya iraq lieutenant general abdullah wahab al sadi avuga ko guhabuza ikibanza kiri mu inyubakwa za leta ari ikimenyetso cy'uko leta yasubiye kubahiriza ubutegetsi bwayo muri icyo gisagara leta ya kisilamu yafashe igisagara cya faruja mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane yamara inyuma yo gutana mu mitwe gukomeye mu kiringo cy'ukwezi kurangiye inteko za leta ya iraq zashoboye gusubira gufata hafi y'igice cy'icyo gisagara abagwanyi ba leta ya kisilamu bavuga ko bahungiye mu burengero bw'igisagara cya faruja kubwo abategetsi bajejwe umutekano benshi mu bagwanyi ba leta ya kisilamu bahunze igisagara ca faruja muri indwi imbere y'igitero ca nyuma c'inteko za leta mu kwihindura nk'abasivile bariko bahunga ingwano robert ford yahoze ari ambasaderi wa leta zunze ubumwe za amerika mu gihugu ca siriya yatangaje ko atari ibintu bishika kenshi nimba bitanigera biba ko abadiplomate barenga mirongo itanu batera igikumu ku rwandiko runebagura ukugene leta ya perezida obama yavyifashemwo ku bijanye n'ingwano mu gihugu ca siriya ivyo robert ford yabaye ambasaderi gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane yabitangarije ijwi rya amerika uno munsi wa gatanu inyuma y'uko urwo rwandiko rugiye habona urwo rwandiko rusaba ikoreshwa ry'ibitero vy'indege za gisirikare kuri leta ya siriya ako kamo kiyongerezwa ry'ibikorwa vya gisirikare vya leta zunze ubumwe za amerika ku ntwaro ya siriya biratandukanye bikomeye n'imigambi yo muri iki gihe ya leta ya obama ishimikiye cane cane ku gufasha abagwanyi abagwanya ubutegetsi gutuza leta ya kisilamu no gufasha utwigoro two gushiraho leta mfatakibanza muri siriya ubushikiranganje bujejwe imigenderanire bwemeje ko urwo rwandiko ari urw'ukuri yamara ntibwashatse kuvuga ku biri muri rwo mu kiganiro yahawe abamenyeshamakuru mu gisagara ca copenhagen uno munsi kuwa gatanu umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa leta zunze ubumwe za amerika john kerry yatangaje ko azoganira ivyerekeye urwo rwandiko niyo atahuka i washington igipolisi kijejwe itohoza mu ntara ya yorkshire yorkshire mu buraruko bw'ubwongereza chance eh, kwemeza canke guhakana ko thomas mayer yikekwa ko ari we yagandaguye umushingamateka joe cox ashobora kuba yabitewe n'ivyiyumviro vy'intagondwa benshi mu bantu babibonye n'amaso yabo babonye igitero cagizwe na thomas bear afise imyaka mirongo itanu n'ibiri bavuga ko yasemereye amajambo ubwongereza imbere y'ibindi mu gihe yari karas- yarashe inshuro zitatu umushingamateka joe eh, cox hanyuma amusogota imbugita umugambwe w'intagondwa britain first umaze imyaka itari mike wiyamamariza ivy'uko ubwongereza butotegerezwa kuva mu muryango w'ubumwe bw'uburayi bwotegerezwa muri antunga kuva mu muryango w'ubumwe bw'uburayi uwo mugambwe watangaje ko ataruhara wagize mu gitero cagizwe kuri joe cox ashigikiye ko ubwongereza buguma muri uwo muryango abayobozi b'umugambwe british first bariyamirije ico gitero abajejwe itohoza eh, barasasa inzu ya thomas mayer kugira barondere ivyemezo ku mpamvu zatumye yica umushingamateka joe cox radiyo ijwi rya amerika i washington dc porogaramu y'ibiganiro byacu tuyibashikiriza iminsi yose kuri radiyo inshuti ya bose yumvikanira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no ku ijwi rya amerika kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda no kuri fm mirongo icenda na kabiri n'ibice bibiri mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adrese yacu ya email radiyo yacu arobazi gmail akaburungu com na facebook kuri adrese radiyo yacu no kuri we we we akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com radiyo ijwi ry'amerika i washington dc ni umwanya w'amakuru yo mu karere mu burundi ku mugwa mukuru bujumbura hatangujwe kuri uno wa gatanu ukwipimisha umugera wa sida ku gushaka ku bana bo mw'ibarabara ico gikorwa cabaye mu gihe mu burundi bari mu ndwi yahariwe umunsi mpuzamakungu w'umwana w'umunyafurika ni inkuru ya evariste nzikobanyanka ku munsi ugira kabiri w'indwi yahariwe umwana w'umunyafurika urunani rw'amashyirahamwe yaba yitaho agateka k'abana canka yishinze kurwanya ikiza ruhunyanganda sida yifatikanije n'abana bo mw'ibarabara mu gisagara ca bujumbura kuri uno wa gatanu ayo mashyirahamwe yatunganije ibipimo vy'ingwara ruhunyanganda sida kuri abo bana ku bushake bwabo igituma amashirahamwe yatunganije ico gikorwa ni mu ntumbero yo guhimbaza umunsi mpuzamakungu w'umwana w'umunyafurika abana bo mw'ibarabara badasigaye inyuma manirambona cynthia akora mu runani rw'amashirahamwe yitaho agateka k'abana ibi twabiteguye ku mvo y'umunsi mukuru wahariwe umwana wo muri afurika itariki cumi na zitandatu z'ukwa gatandatu bama ba- bahimbaza umwaka twateguye ibikorwa bizomara indwi yose ejo niho twavyuguruye hajya kuri tempete habaye umupira hanyuma uno munsi naho itariki cumi n'indwi twifujije gupima ku vyerekeye umugera wa sida abana bo mw'ibarabara bisanzwe nta muntu ashobora gupimisha umwana abavyeyi batatanze uruhusha ariko aba bana bo mw'ibarabara murabona yuko akenshi barirera baba bari bonyene nico gituma twabiyumviriye tubapimishe nabo abana bo mw'ibarabara bitavye ivyo bipimo vyabateguriwe barabishima twe twumvise ngo baje gupima umugera natwe duca tuvuga ati tuze turabe ibi bintu bariko baravuga rero duciye dushima kuza kwipimisha umugera natwe turabe ko dukomeye nk'abana numva ndyohewe neza cyane kubona batuzaniye ibintu tutari twumve cyangwa tutari bwabone karabaja kuwipimisha bat- batanga amahera rero turaryohe kubona bo- bibije ari vya a- ari ibintu nyene tutari twiteze kandi ari ari n'ivy'ubuntu Tura- turashimye rero kubona ibi bintu bije tukipimisha bamwe muri abo bana nta bwoba bafise hamwe bosanga bagendana umugera wa sida umwe muri bo ashikiriza ko hamwe yosanga adakomeye yo kwihangana twaje kwipimisha umugera wa sida kunumva ndyohewe na- twaje kuraba ko dukomeye hamwe twasanga turwaye two kwihangana tuyasaba yuko boza baba- bakatwegera bakaza batwiza ingene two kwitwara neza abipimishije ku bushake muri abo bana bo mw'ibarabara bazosanga baranduye umugera wa sida abo mu mashyirahamwe yatungana ico gikorwa bavuga ko bazoca babashikiriza ikigo NSS cishinze kurwanya sida kugira ngo kibakurikiranire hafi Manirambona Cynthia wo muri urwo runani niwe abivuga dusanze abana bagwaye turiko turakorana na INSS na Yezu Mwiza na mashirahamwe asanzwe abimenyereye hama hariho amashirahamwe asanzwe agaburira abana nka Giriyuja twebwe twategekanije yuko babafata amafoto hama tukabashikiriza Giriyuja tukabashira hamwe na INSS bakabakurikirana ko muri Giriyuja hasanzwe babagaburira amashirahamwe ahari ariko aragerageza gukorana yose hamwe eh, kugira ngo barabe ivyerekeye umwana ingene bobigenza murabona ko bigoye yose aragerageza bariko bara- barabarera nko muri giriyuja hama bakabakuramwo iri barabara bakareka kunyoterwa ibarabara gutyo bak- bakumbure kugenda muhira kuguma muhira ariko bo bo bazoba bagwaye duca tubashira kw'inguvu cane abakuze nabo nyene bahawe amahirwe yo kwipimisha umugera wa sida muri ico gikorwa catunganijwe kuri uno wa gatanu mu ntumbero yo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umwana w'umunyafrika i Bujumbura Evariste Nziko Banyanka ijwi rya Amerika urakoze Evariste kuri iyo nkuru tuve mu Burundi tuze mu Rwanda aho ikigo gishinzwe kwinjiza amakori n'amatagisi gitangaza ko mu minsi ya vuba kizosaba abacuruzi bose gukoresha imashini zitanga impapuro zerekana ikiguzi n'ingingo abacuruzi bakiranye amakenga ibindi kuri iyi nkuru turabishikizwa n'umumenyeshamakuru wacu Asumutakaboye
imashini itanga inyemezabuguzi yari isanzwe ikoreshwa n'abacuruzi bakomeye basanzwe biyandikishije ku musoro ku nyongeragaciro abo bacuruzi bagera ku bihumbi cumi na bitanu biyandikishije ku musoro ku nyongeragaciro muri bo bagera ku bihumbi cumi na bitatu bamaze kugura imashini itanga inyemezabuguzi ikigo gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro kiratangaza ko mu minsi iri imbere abacuruzi bose bazasabwa gukoresha akamashini gatanga inyemezabuguzi rwanda reveni kavuga ko bizayorohera gukora ubugenzuzi neza bw'uko imisoro yinjira uyu ni komiseri wungirije wa rwanda reveni bwana pascal rugeminwari turashaka ko abacuruzi bose umuntu wese ukora akitivite y'ubucuruzi uburyo bwo gutanga inyemezabuguzi hajya haka- hakoreshwa akamashini kabugenewe kabone n'ubwo yaba atari muri viyet avantaje irimo ya mbere ni uko twebwe nk'ubuyobozi bw'imisoro ari uburyo bufasha kugira umucyo mu bijyanye n'imisoreshereze yaba ari umusoro wa viyet yaba ari n'umusoro ku nyungu kuko ibyo wakoze byose nk'umucuruzi nubwo waba wungutse ibihumbi icumi byaciye mu mashini turabona koko kuriya muntu ntacyo yungutse kirengeje ibihumbi icumi abacuruzi biyandikishije muri tva bakunze kugaragaza ko ibihano bacibwa mu gihe batatanze inyemezabuguzi cyangwa se batatanze idafite imibare nyakuri n'ibyaguzwe bacibwa amande menshi amande ari hagati ya miliyoni eshanu kugeza ku icumi gusa izi mpungenge zigiye gukurwaho kuko mu nteko ishinga amategeko harimo gusuzumwa itegeko rishobora kuzoroshya ibi bihano abacuruzi bagane n'ijwi rya amerika bakora ubucuruzi buciriritse bigengesereye cyane ku cyemezo kigiye gufatwa na rwanda revenue cyo kubasaba bose gukoresha utumashini maze babwira ijwi rya amerika ko gahunda yo gusabwa gutanga inyemezabuguzi zinyuze mu mashini ntacyo izabatwara yewe nkora ibintu bijyanye na pensage y'imodoka Iye.
y'igaraje umugarashiste ikibazo byantwara kuko gusora ni ibya- ni ibintu biri ngombwa ku muntu uwo ari we wese w'umunyagihugu uzi- uzi umusoro icyo umaze amashini niza urumva ubwo ntabwo ari nyine mu gihugu zabatoranyije mu niramukije twese tuzayifata nta kibimubwiye nta n'ikibintu avuze kuko nose ka- ntawe uzavuga ngo ni ngewe ntawe bazavara kuri rwanda reveni bazana imashini hano ati ni wowe wenyine urumva rero njye nimba ngendera kuri gahunda y'Igihugu sibyo urumva ubwo ni gahunda y'Igihugu ntabwo ari ngewe ushobora kuvuga ngo hoya ariko byenda ari ngewe bishyikiyeho njyenyine nadekara nkavuga ati "Mm, uriya we n'uriya n'uriya kuko kimutayimana iyi mvugo y'aba bacuruzi yaje kugaragara ko atari ko kuri bifitemo umwe yaje kumbwira ko yavugaga yifashe kuko yari azi ko ndi intumwa ya rwanda reveni mweretse ikarita y'akazi yaje kumbwira ko gutanga inyemezabuguzi bifashishije imashini ku bantu bakora ubucuruzi buciriritse ngo asanga ari ukubagora yongeyeho ko iyi gahunda yaguma ku bacuruzi bifite gusa mu gihe abandi bakishakisha njye mbona bizagorana ni ukuri kubera yuko hari igihe wa- wa mugani umunsi ushobora kwira nta kintu ucuruje kandi n'umuntu uguze ugasanga aguze akantu kamwe ugasanga n'umuntu uri kugura ibintu by'umwana we rimwe na rimwe ugasanga n'iyo fagitire ntabwo ayikeneye kuko amafaranga naye nawe uri mubaze ngo wayakoresheje gute kuko naye kandi yinjiyemo hano abona ko ari bubashe kuguriramo ahangaha n'ibiciro cyane yuko ibintu ducuruza haba hariho amafaranga akigura akireba azi amafaranga agomba kukigura uko angana ku bwanjye mbona kabisa byaba bigoranye byiza bagiye bakorana ne- n'ibyo bigo bisa nk'aho bikomeye cyangwa bakora ibintu bihambaye kandi byinjiza abantu benshi cyane ku munsi ikigo gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro kandi kirateganya gushyira abacuruzi bakora ubucuruzi bwo mu bwoko bumwe bose muri teveyi hari abantu mu by'ukuri usanga bacuruza hamwe bose bakorera ahantu hamwe ndafata urugero wenda rw'amakenkayeri bari mu nzu imwe ndetse uri mu muryango wa mbere ngewe ntabwo nanditse muri viyeti kubera yuko ntageza ku miliyoni makumyabiri cyangwa se kuri eshanu mu gihembwe undi we azigezaho cyangwa se n'inyangamugayo w'akazi akiyandikisha kugira ngo bose baracuruza bimwe bose barangurira hamwe ariko iki- ikibazo bitera ni uko usanga uburyo bwo gucuruza abantu bata- batangana uwazagurisha asa nk'uhembutse kubera ko nta musoro yishyura a- abimanura ibiciro ubwo rero twafashe icyemezo ko ahubwo noneho tugiye gushingira kuri ya activité umuntu akora niba twese ducuruza ama pièces de rechange twese tutitaye ku- kuri kuri turnover bose bazajya muri VAT niba ducuruza imiceri twese turajya muri VAT ikigo gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro kiravuga ko abacuruzi bato basabwa gutanga inyemezabuguzi bakoresheje imashini bazajya bahabwa izo mashini ku buntu mu gihe mbere iyo mashini yagurwaga amafaranga ari hagati y'ibihumbi magana ane na magana abiri mirongo itanu asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali
ijwi ry'amerika amakuru mu munota umwe ni amakuru ya videwo kuri telefone igendanwa
nayabona nte biroroshye cyane ohereza ijambo voa kuri nomero makumyabiri na gatandatu mirongo itanu na gatandatu wiyandikishe aho naba ndi hose se nibyo rwose kuri telefoni yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ni videwo y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri afurika
mu masegonda mirongo itandatu
yego nta handi wayakura uretse ku ijwi rya amerika
radiyo ijwi rya amerika i washington dc ku munsi w'ejo niho abanyafurika igihumbi bahagurutse baza muri leta zunze ubumwe za amerika mu mugambi wo gukarisha ubwenge wa yali young african leaders initiative mandela washington fellowship ugenewe kubongereza ubumenyi mu byo bakora kugira ngo babashe guhangana n'ibibazo biraje ishinga akarere ka afurika ni umugambi wa perezida wa amerika barack obama imbere y'uko abanyarwanda cumi na batanu burira indege mugenzi wacu eric bagira ubusa yaganiriye n'umwigeme dominique uwase alonga umuyobozi wa imagine we rwanda ugenewe guteza imbere umuco wo gusoma no kwandika mu banyarwanda nivyo eric bagira ubusa adushikiriza Dominic Uwase Alonga ni umuyobozi w'umuryango Imagine we Rwanda, umuryango ugamije gutsimbataza umuco wo gusoma no kwandika mu banyarwanda cyane ariko wibanda ku bakiri bato. Umwari Uwase ari mu banyarwanda cumi na batanu baraye buriye indege berekeza muri Amerika mu kongera ubumenyi mu byo bakora. Ni amahugurwa ya gahunda ya RI Young African Leaders Initiative Mandela Washington Fellowship ya Perezida Barack Obama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi ni gahunda Perezida Obama afiteho intumbero yo kubona umugabane wa Afurika utera imbere ubikesha abakiri bato, ari nabo bagenerwa ayo mahugurwa. Kuri iyi nshuro aya mahugurwa azamara ukwezi n'igice, azahuza abanyafurika igihumbi baturutse mu bihugu bitandukanye. Umwari Uwase, umuyobozi w'umuryango Imagine we Rwanda, muri abo akomoka mu mujyi wa kigali mu kiganiro yahaye ijwi rya amerika mbere y'uko yurira indege na bagenzi be cumi na bane yavuze ko kuba agiye gusangira ubumenyi n'abandi baturutse mu bihugu bitandukanye hirya no hino ku mugabane wa afurika ari iby'igiciro kuri we no ku rwamubyaye yagiye ahagarariye numva rero ni ni iby'igiciro cyane ntabwo ni iby'igiciro cyane cyane ah, numva ara- ari- ari iteka rikomeye kuri njyewe ah, kandi kandi numva hari byinshi cyane nziga ni byinshi cyane nzagarura muri organisation yanjye nyobora kandi hari ibintu byinshi nza- nza- nzu- nza- nzafasha mu kubaka igihugu cyanjye n'aho ntuye mpereye aho ntuye ubu kuri ubu umuryango imagine we rwanda ufite intego yo kwimakaza umuco wo kwandika no gusoma ku banyarwanda nturashinga imizi mu buryo buhamye kubera imikoranire n'abaterankunga bawuha ibitabo nawe ukabikwiza mu bigo by'amashuri ariko intumbero ukomeyeho nuko byibura bagira abanyarwanda biyandikira ibitabo ku mateka yabo bakabishyira mu masomero atandukanye icyakora bishobora kumvikana nk'ibizafata igihe kitari gito uhereye ku muco wo gusoma ku banyarwanda usanzwe ucumbagira umuyobozi w'umuryango imagine we rwanda nawe yemeza ko hakiri imbogamizi ariko bitanga icyizere ko bizahinduka njye nkunda kwizera ko ikintu cyose gishoboka nk'umuntu wahimbye ingofero ntabwo ari ikintu cyari gikenewe si nk'umuti wa malariya ni ikintu uza ukavuga ngo waba ugifite utagifite ntabwo wapfa ariko uwo muntu wemeje ngo ingofero ushobora kuyitunga ikakugirira akamaro ashobora kuba byaramugoye kubyumva ariko niba ubu ngubu dusigaye tuzigura tutanabitekereje ugasanga ni ibintu bisanzwe cyane nanjye nizera ko hari umunsi umwe abantu bazandika batari no kubitekereza bibaturutse mu mutima gusa ibitabo by'abanyarwanda biri ahantu hose mu masoko yose ndabizi neza ko hari igihe u rwanda tuzaba dutera inkuru zanditse igitabo cyasohoka nk'uko iri ndirimbo isohoka abantu bakishima ni- ndizera ko hari umunsi igitabo kizajya gisohoka abantu bakagenda bagahura bakakigura kigashyira muri sitoke aya mahugurwa yari muri leta zunze ubumwe za amerika ba buri mwaka gusa babikorerwa kuri interinete amahirwe aba afunguye kuri buri wese ariko ntabone buri wese mu basaba kuko bareba ibikorwa by'indashyikirwa bitafashije umuntu ubwe ku giti cye ahubwo byagize n'inyungu kuri rubanda abajya muri aya mahugurwa bitezweho guhangana n'umurundo w'ibibazo by'ingutu bizitira umugabane wa afurika mu iterambere birimo iby'imiyoborere inzara ruswa ibura ry'imirimo n'ibindi eric bagirusa ijwi ry'amerika i kigali urakoze eric kuri iyo nkuru inyuma y'uko barangije urugendo mu burundi abahinga batatu b'ivyerekeye agateka ka muntu mu mugwi wigenga ujejwe itohoza w'ishyirahamwe mpuzamakungu onu ku vyerekeye burundi mu mvunyapfunyo unib basabye ko haba ingingo ziboneka zigenewe guhagarika uruhagarara ruri mu burundi ibindi kuri iyi nkuru twumviriza umumenyeshamakuru wacu diane nini nahazwe abo bahinga batatu b'ishamwe mpuzamakungu onu bavuga ko naho ibimenyetso bikabije vy'indyane ziri mu gihugu bisa nk'ivyagabanutse amakenga yatabuze ku bijanye n'ihohoterwa rya kiremwa muntu hamwe n'ubwicanyi ndengerabutungane christophe yent ni umwe muri abo bahinga
turafise amakenga menshi afatiye ku vyegeranyo vyerekana ingene hari abantu babuzwe irengero ryabo ihohoterwa rikabije y'ikiremwa muntu ubwicanyi iburabuzwa ry'ibinyamakuru vyigenga co kimwe n'itosekazwa ry'ubwigenge bw'amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike ikindi caduteye amakenga ni ikibazo c'abana baheruka kurenguka imbere y'ubutungane canke gutabwa mu mvuto bazira gusibanganya amafoto y'umukuru w'igihugu abanyagihugu batari bake twashaka kuyaga batumenyesheje ko bafise ubwoba bwinshi bwo kugira ico bavuze ku mvo z'umutekano wabo kuyaga natwe babifata nko kwigereza ko hari kandi n'ivyegeranyo bitari bike vyerekana ingene abantu batabwa mu mvuto mu kivunga ivyo ku bwacu tukabona ko atakindi kintu biba bigamije atari iterabwoba duhamagarira rero leta y'uburundi n'abandi vyega gushira imbere inzira y'amahoro kugira ngo hagati y'akazira muntu kubahirizwa umufasoni maya sahel fadel adeje ibibazo vy'impunzi abimukira n'abegeranirije mu makambi mu muryango w'ubumwe bwa afurika amenyesha ku ruhande rwiwe ko bahinga ba onu batanyuze na gato ku kibazo cugarije ibinyamakuru aha madamu fadel agira ati
lorsque nous avons rencontré les représentants de, de la société civile, donc des ONG, les représentants des igihe twahura n'abari mu mashyirahamwe yigenga cyo kimwe n'abatwara ibinyamakuru byigenga ntitwanyuzwe na gato muri icyo gisata nta ntambwe na ntoyi ishemeye iraterwa ariko twaragerageje turabwira abategetsi b'ibujumbura ko ari ngombwa ko ibinyamakuru byigenga byokoroherezwa kugira abanyagihugu bagarukane icizere ku babarongoye ikindi ni uko ku bijyanye n'amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike twabonye ko akiburabuzwa mu kutaronswa iby'uburenganzira bwabo bwo gukora imirimo yayo nk'uko byari bibwirijwe biruko mu gihe ayo mashyirahamwe afise ibitari bike byo guterera uyu mugwi w'abahinga bigenga b'ishamwe mpuzamakungu onu bajeje amatohoza ku bijanye n'ihohoterwa rya kiremwa muntu hamwe n'ubwicanyi ndengerabutungane buvugwa mu burundi bamenyesha ko igitigiri c'abahunze igihugu caduze cane bagereranije n'aho bari baherukira i burundi mu kwezi kwa gatatu kuno mwaka abo bahinga bakazoshikiriza icegeranyo cabo ishamwe mpuzamakungu onu itariki ya cumi na gatandatu z'ukwezi kwa cumi na kabiri uyu mwaka bitegekanijwe ko bazogira urundi rugendo mu gihugu mu kwezi kwa cenda
radiyo ijwi rya amerika i washington dc iyi porogaramu y'ibiganiro byacu tuyibashikiriza iminsi yose kuri radiyo inshuti ya bose yumvikanira kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu ku ijwi rya amerika kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mushobora kandi no kudushikira mukoresheje aderesi yacu ya email radio yacu arobas gmail akaburungu com na facebook kuri aderesi radio yacu hamwe no kuri we we we akaburungu radio yacu voa akaburungu com
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika kera bavugaga ko umugore wambaye ipantaro akurira inzu ari inkunguzi ariko ubu ngubu turira amazu
cyegerango urya mundi tutahora tuvuga rumwe yahora dutuka ko turi muri leta yahora dutuka ko turi mu kwaha kwa leta ubu nawe akaba ari mu mugongo urumva uri mu kwaha ari uri mu mugongo bumye ku muntu umwe bategerezwa kunga ibere rimwe
ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika
kuri telefone kandi dufite eugenie eugenie uraho neza ndakumva nuko hari ikibazo ufitiye umunyamategeko ndashaka yego ndashaka mu nda umbikira ibihumbi mirongo ibiri
hano turi kuri radiyo y'ijwi rya amerika turi gukora ibiganiro ntabwo dushobora gutanga amafaranga ntabwo aricyo dushinzwe Eh.
namwe mba muri he ku ijwi rya amerika
icyo nsaba ni uko byibuze mwavuganira abagabo kuko abagabo nimutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buriri barahezemo bazira imihini y'abagore
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi rya amerika i washington dc imbere y'uko dusezerana eh, mu biganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri iyi saha dusubire tubibutse ingingo nkurunkuru z'amakuru twabateguriye yamara duhere eh, ku byerekeye ihiganwa ry'igikombe cy'umupira w'amaguru ry'ibihugu byo mu karere k'iburaya mu nkino zabaye uno munsi mu rukino rwa mbere ubutaliyano bwahuye n'ubusuweda aho ubutaliyano bwatsinze ubusuweda igitsindo ku busa mu rukino rurangiye muri aka kanya nyine turi ko turavuga ibihugu vya Croatia na Republika y'Abaceki nivyo vyahuye urukino rukaba rurangiye ari bitsindo bibiri kuri bibiri ku yandi makuru twari twababwiye twababwiye ko inyuma y'uko barangije urugendo mu Burundi abahinga batatu b'ivyerekeye agateka ka muntu bo mu mugwi wigenga ujejwe itohoza w'ishirahamwe mpuzamakungu undi ku vyerekeye Burundi mu mfanyapfunyo UNIB basabye ko haba ingingo ziboneka zigenewe guhagarika uruhagarara ruri mu Burundi Christophe Hens umwe muri abo bahinga ayoboye mu UNIB avuga ko imwe mu ntambwe ziboneka zabaye kuva mu ntango z'umwaka ari kugabanuka gukomeye kw'igitigiri cy'abantu bagandagurwa menyesha ko bavyakirira neza cyane yamara avuga ko babandanya gutera kama impande zose guhagarika gukoresha ubwicanyi nk'uburyo bwa politiki yamara christophe hens avuga ko abantu batokwitiranya agahengwe kagereranye kariho muri iki gihe n'umutekano wo mu gihe kirekire kiri imbere inteko zidasanzwe z'igihugu cya iraq zasubiye gufata ikibanza kirimo inyubakwa za leta mu gisagara cya faruja cyari mu minwe ya leta ya kisilamu no munsi wa gatanu ivyo bibaye inyuma y'ingwano yari imaze hafi y'ukwezi inteko z'igihugu cya iraq zifashijwe n'ibitero by'indege z'ingwano z'urunani ruyobowe na leta zunze ubumwe za amerika zashoboye gutuza abarwanyi ba leta ya kisilamu mu gice cyo hagati mu gisagara cya faruja Robert Ford yahoze ari ambasaderi wa leta zunze ubumwe za Amerika mu gihugu ca Syria yatangazije ko atari ibintu bishika kenshi nimba bitanigera biba ko abadiplomate barenga 50 batera igikumu ku rwandiko runebagura ukugene leta ya Perezida Obama yavyifashemwo ku bijanye n'ingwano mu gihugu ca Syria ivyo Robert Ford yabaye ambasaderi gushika mu mwaka wa 2014 yabitangarije ijwi rya Amerika no musi wa gatanu kwinyuma yuko urwo rwandiko rwihabona igipolisi kijeje bitohoza mu ntara ya Yorkshire mu burarko bw'ubwongereza eh, chance kwemeza canke guhakana ko Thomas Mayer yikekwa ko ari we yagandaguye umushinga amateka Joe Cox ashobora kuba yabitewe n'ivyiyumviro vy'intagondwa nshuti rero mwakurikiranye ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri iyi saha aha niho bigarukiye kuri mikoro mwari kumwe nanje Fide Niyongabo washize hamwe ibi biganiro ni Innocent Kimenyi ku izina rya bagenzi banje bose ndabifurije umugoroba mwiza ndabatumira rwandanya mukurikirana ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi rya amerika
This program has come to you from the Voice of America, Washington.